iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekezo rya kane ukwezi kwa kane nyene kwa bibiri na cumi n'indwi muri tuya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane ninahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya dusigaye tuza kwicwa n'inzara n'abana basigaye batakirya n'akabuyi ntibakironka ubu tugiye kubaryamika n'inkoni kubera indya zagabanutse abo ni bamwe mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania badoga kubera ko udufungurwa bahabwa twagabanutse turi kuwa kabiri nk'uko mubimenyereye tubafitiye ikiganiro cy'abanyedini uno munsi turagaruka ahanini ku ruhara rw'amashengero mu kurwanya abasegerereza na bamwe bicara ngo yezu azobikora ariko imbere y'ibyo byose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko abakozi b'ishamwe mpuzamakungu onu bakora amatohoza batoye ibindi binogo cumi na bitatu byahambwemo abantu benshi mu kivunga muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo byashikirijwe kuri uno wa mbere na jose maria aranaze umuyobozi w'ibiro bya onu bijejwe agateka kazi na muntu yemeza ko igitigiri c'ivyo binogo kiza cashitse kuri mirongo ibiri na gatatu jose maria yemeza ko ivyo binogo vyahambwemo abantu mu kivunga vyatowe mu ntara za kasai na hagati n'iyu ubuseruko yamara onu ivuga ko amatohoza agiye kubandanya mu ntara ya romani abakekwa kuba ahakekwa kuba ibindi binogo mwibuke ko abahinga babiri ba onu bariko bakora amatohoza nk'ayo mu ntara ya kasayi banyurujwe hamwe n'abakongomani bariko barabafasha mu kazi kabo ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatatu nyuma batogwa ibiziga ku munsi wa kane ekereziya katolika muri kongo yasavye abajeje umutekano kudatwagwa n'ishavu mu gihe bariko bahiga abo barwanyi umuhari witiriye kamwina nsapu ukivuka watanguye gutera inyubakwa za leta ariko kuva mu kwezi kwa kabiri waratandukiriye amashuri n'amasengero amezi abiri akaba yikunkumuye havugwa ubwicanyi hagati y'abajejwe umutekano n'umuhari w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho muri kongo muyavugwa muri make kandi irya nino abategetsi b'urusiya batangaza ko bamenye ukekwa mu gitero co ku wa mbere muri metro mu gisagara ca st petersburg itororokanizo ry'amakuru yo mu burusiya interfax ritangaza ko igipolisi cemeza ko ico gitero cagabwe n'umwiyahuzi w'imyaka mirongo ibiri n'itatu akomoka muri aziya yo hagati gushika ubu nta muhari n'umwe uritira ico gitero cahitanye abamaze kugera kuri cumi na bane kigakomeretsa mirongo itanu abategetsi bo muri ico gisagara cakorewemo barimo ico gitero batanze imisi itatu yo kugandarira abapfuye perezida w'urusiya vladimir putin yari muri ico gisagara mu monano na perezida wa belarusi igihe ivyo vyaba yararonse akaryo ko gushira amashugwe ahabereye ico gitero perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yise ico gitero ikintu giteye ubwoba cane mu gihe umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yasavye ko ababikoze borondegwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bidatevye uburusiya bwahagaritse icifuzo ca leta z'ubumwe za amerika co gutunganya muri uku kwezi kwa kane inama yo ku rwego rwo hejuru ijanye n'igisata kiraba ivy'agateka kazi na muntu mu kanama ka onu kajeje umutekano niki hale haserukira amerika muri onu yari yifuje ko iyo nama rukokoma yoba ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane ariko ku kirangamisi c'ibizokwiga uku kwezi ico kibazo nticashizweko userukira ivy'agategekanyo uburusiya muri onu ambasadeur petri Dmitry Ilishev yatangaje ko akanama kajejwe vy'agateka kazi na muntu ariko kegwa n'ibiganiro vyose bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu ambassadeur Ilishev yongeye atera utwatsi abavuga ko umutekano w'isi atako wifashe agira ati guhaguruka ukavuga ko amahoro n'umutekano mpuzamakungu bibangamiwe n'ikinyoma cigendera amakuru ava ku cicaro ca onu i new york avuga ko ibihugu nk'ubushinwa bolivia misiri navyo nyene bitari bishigikiye ikiganiro nk'ico mwomenya ko ico cifuzo ca amerika camiriwe kure mu gihe ari irongoye ibikorwa vy'akanama ka onu kajeje umutekano muri kuno kwezi kwa kane radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihereye mu yavugwa mu makambi neza na neza mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania tubabwira ko abarundi bahungiye muri iyo kambi riniga inyuma yaho bamenyeshereje ko ibifungurwa bahabwa bitazokongegwako nk'uko bari babisavye ivyinshi kwino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu leonce niyongabo akoresha rya amerika mu ikambi ya nduta
itangazo ricufuta impunzi ryasohotse ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'induta zigiye kubandanya zironswa ibiro bine n'amagarama amajana atandatu na mirongo icyenda ku mpunzi no ku minsi cumi n'ine aho rero baba bafatiye hamwe imfungurwa zose bahabwa zigizwe n'ifu ubushaza amavuta umunyu n'ifu bashigishamo ubuyi igishasha ariko muri iryo tangazo ni uko agafu bashigishamo ubuyi ariko ko itangazo ricufuta impunzi ryasohotse ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'induta zigiye kubandanya zironswa ibiro bine n'amagarama amajana atandatu na mirongo icyenda ku mpunzi no ku minsi cumi n'ine aho rero baba bafatiye hamwe imfungurwa zose bahabwa zigizwe n'ifu ubushaza amavuta umunyu n'ifu bashigishamo ubuyi igishasha ariko muri iryo tangazo ni uko agafu bashigishamo ubuyi ariko konyine gusa kadugijwe ni mu gihe n'isabune bahora baronka yavuye kuri zibiri ku kwezi ijya kuri imwe ku kwezi mu ntango rero iyo ngingo yo kugabanya amagarama y'imfungurwa zihabwa impunzi yatanguranye n'itariki zitandatu ukwezi kwa gatatu impunzi zaciye zitangura kwidogera iyo ngingo zikavuga ko n'ibyo bari basanzwe baronka bitari bikwiye twebwe twaje mu buhungiro tugowe tukirwahunze hama tugaca tubona batugabanya indiya abana bariko baraduhwererana ntituronka ivyo turya ntituronka ivyo tugaburira abana nayo nk'ubuhoho kagiye kuba kamaramaza kuko indiya bahora baduhereza uturibwa dukeyi none barawugereje rwose barakuyeko dusigaye tuza kwicwa n'inzara n'abana basigaye batakirya n'akabuyi ntibakironka ubu tugiye kubaryamika n'inkoni kubera indya zagabanutse kandi twara turonka ibiro bikwiye none ubu naho batugabanuye ubu umwana asigaye aronka ikiro kimwe hariya aho yandikiwe ibiro bitanu none tugire gute ubu hasigaye barahora bajya rijoro gusa rimwe ahandi naho ni kuryamishizwa ku giti kubera indya bazigabanuye kandi ubu abantu tuza gupfa twongera duhona muri iyi kambi yacu iraduta kweri turabona ko tugiye kubangamizwa n'ikibazo c'inzara bifatiye ku irasiyo bagabanuye turabona ko tugiye gupfa nk'ababacara bobo sinzi ingene bigiye kumera wowe twari dufite n'ubuvugiro ku bana none nk'ubu bagiye bagiye kuduha ibyo biro bibiri none nk'ibyo biro bibiri dufise dufise nk'umuryango tugiye kugwa mu bana ntaco tubona bizotumarira utuvuta bagiye kuduhereza intica n'iki kurasiyo rero bari basanzwe baronka izo mpunzi zagabanijwe ko ibiro bitatu byose n'amagarama amajana atatu na mirongo itandatu iyo ngingo rero kuva aho ifatiwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu abarongoye ikambi baciye bashoka babona ko ishobora gutera icuka kibi ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa gatatu baca bakoranya inama ya bose irongowe n'icegera cy'ubutwara ikambi ujejwe ifungurwa mu makambi ya nduta muri district ya kibondo na mutenderi iri muri district ya kakonko yerekanye ko ashigikiye impunzi ati nta muntu yotungwa n'ibiro bine mu minsi cumi n'ine niko rero guhava yemerera impunzi ko azindukira i dar es salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca tanzania kugira ngo aje gusigurira abamukurira ko iyo ngingo yafatiwe impunzi itabereye ariko muri ico gihe impunzi zo zagira ziti bigoye bikiriko kuko atari naho bari buje guca ingero ikambi barugara nta muntu ajya gupagasa agafaranga mu kijiji ugize ngo urarenza ikambi polisi twiruka ko n'inkoni bagakubita ugashaya none bagiye kudushira hehe duce twahora tuv- tuvuga hoti reka tuze turaca mu mishyamo bikanga ubu tu rero turabona ko tugiye gu- gupfa kweri n'inzara twe tuzi rero ko nyine tugiye kubaho muri ino kandi tugiye kwishyirwaho n'inzara ntidushobora gusohoka ngo sekuru duce amafaranga inyuma y'ikandi Ni nta nta kintu na kimwe dukora ngaha tubashijweho na- n'imfungwa duhabwa na na tamu urumva rero tuzi mwene tugiye kuhaba ingorane abana bagiye kutu- gupfa n'inzara nk'ingaruka rero ry'iryo manurwa ry'ibifungurwa ababyeyi batehanganira kubona abana babo bari ko bicwa n'inzara bahitamwo ingingo zikomeye ni nko kwiyahura byabashitse ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu akarorero mu isoni ya mbere aho umukenyezi umwe yiyahuye abonye abana bari ko baramucikanira ko bicamutera intuntu acabanza kwiyahura kugira ngo ntabone abana biwe aho biyahura ahandi n'abantu bamaze igihe kirekire bi- bafatwa inyuma y'ikambi bagiye kwiba kubera babonye abana bariko barabacikanirako baba bamaze gushika ku gitigiri ca baba abantu batanu aho mu izone ya cumi n'umunani hariho n'umukenyezi yabonye umwana ariko aramupfira ko agacaza kwiba ibigori by'abatanzaniya bagacamura kinyana ahandi kandi ni mu izone ya cumi n'umunani aho kandi hari n'umushingantahe nawe nyabirazi akabona ntibabashikana mu burundi agaca ahitamo kuza kwiba ibigori agaca asanga mu bene byo babirariye bakamurasa umwami tubamenyeshe ko abajeje intwaro mu kambi basigura iyo ngingo yo kugabanya imfungurwa ku mugaragaro bakavuga ko itumwa n'uko impunzi ari umurengera mu kambi nduta ibiharuro bya nyuma bya hcr byerekana ko iyo kambi y'induta irimo impunzi ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bibiri n'amajana atatu na mirongo icenda na batandatu leonse niyo ngabo induta muri tanzania ku bw'ijwi rya amerika urakoze leonce niyo ngabo duce dusaba rero imbabazi ku bakunzi b'ijwi rya amerika kutunenge twari muri iryo jwi ryawe bitatuvuye ko mu kanya isase duca dutandukira ikiyago c'abanyedini nari nabiciye ku masonga nkitangura kuri uno wa kabiri mu kiganiro c'abanyedini tugaruka ku ruhara amashengero afise mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura ico abantu bakora kugira ngo bibesheho ni mu gihe igisagara ca bujumbura kibarizwamo abatari bake baje bava mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi baza gusega leta yaragerageje kubasubiza mu ntara baturukamwo ariko biranka abanyedini nabo ku ruhande rwabo bemeza ko imana ifasha ariko igafasha uwiko- uwifashije kuri ubwo ngo ntaworera amaboko ngo imana izokwikorera duhe mikoro mugenzi wacu diane ndonse bujumbura atangura twakirira abatumire murakoze diane ninahazwe kuduha mikoro hano i bujumbura reka ntangure nakira abatumire buno munsi oda nduwumwami murongoye ishyirahamwe rukirisu ryitaho banahonikora ari ryo fondasiyo tabita action ndabaramukije ndabaramukije diane twakire kandi na musenyeri eraste bigirimana arongoye diyoseze ya bujumbura y'isengero rya anglican na mwebwe ndabaramukije amahoro neza twibutse abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya amerika uyu munsi tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'amasengero mu kurwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura ico abantu bakora kugira ngo bibesheho reka ntangure nakira bano batumire eh, umupfasoni oda nduwumwami arongoye ishirahamwe rukirisu eh, ryitaho bantaho nikora ariryo fondasiyo tabita action ndabahaye mwaramutse ndabaramukije diane ego eh, twakire kandi hano muri studio musenyeri eraste bigirimana arongoye diyoseze ya bujumbura y'isengero rya anglikane na mwebwe ndabaramukije amahoro neza ego eh, uno munsi turavuga ku ruhara rw'amasengero mu kurwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura icyo abantu bakora kugira ngo bashobore kwibeshaho musenyeri amasengero mwebwe murabona yuko afise uruhara mu bijyanye n'uko kurwanya uko gusega n'izindi ngeso mbi ingeso mbi ni kuvuga harimo nk'ubusambanyi nk'abigeme badandaza umubiri cyangwa kunywa urumogi ku bana b'abahungu reka n'izindi ngeso mbi zibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu kuko ntitwavuga mu gisagara cya bujumbura gusa mwebwe murabona yuko abarongoye amasengero murafise uruhara muri ibyo bintu mbega uruhara rwanyu n'uruwe murakoze diane kuri iki kibazo amashengero arafise uruhara runini cyane mu kurwanya ingeso mbi n'ibindi bikorwa bituma abantu batabaho neza abantu usanga bagira ubunebwe bakirirwa kwirigara canke bakaja mu zindi ngeso mbi ishengero rirafise uruhara rikigisha kugira ngo abantu bave muri izo ngeso mbi bahinduke bakunde ibikorwa kandi bamenye yuko umuntu ategerezwa gukora kugira ngo abeho neza bakagwanya ubunebwe bakagwanya amarigara bakagwanya ugusegerereza canke ibindi bikorwa byose bibi bituma abantu batabaho neza ego mubigisha ni inyigisho mubaha mubigenza gute kugira ngo mutuze izo ngeso mbi ziri muri abo bantu ego turabicisha mu ijambo ry'imana uko ijambo ry'imana bitwigisha bibiliya iravuga kenshi ku bikorwa byiza paul niwe yavuze ati udakora ntakarye hariho ijambo ry'imana ridutumurira gukunda ibikorwa ubwa kabiri hariho inyigisho inyigisho dutanga mu rwaruka inyigisho dutanga mu bakenyezi inyigisho dutanga ku bantu bose kugira ngo abantu bakunde ibikorwa kandi ibyo imana irabishima n'igihugu kirabishima abantu iyo bakoze baratera imbere kandi bakabaho neza umufasoni odandi w'umwami mwebwe namwe iki kibazo mwebwe muvuga ko ishyirahamwe ryanyu ryitaho bantaho nikora mubitayeho gute mwebwe namwe ku ruhande rwanyu bantaho nikora bari uburyo bwinshi twe muri fondasiyo tabita abo twita bantaho nikora harimo abasaza barimo ibarabara basegerereza hariho navuga urwaruka nabwo buja gusegereza sinavuga ko rusegereza rushobora kugira ingeso mbi bamwe barabiterwa n'ingorane baba barimwo abandi ukabona bifise mugabo ukabona bari muri izo ngeso nabo nyene bakaja muri iryo barabara hakaba rero n'urundi rwaruka ruheza amashuri nago rukaja mu ibarabara kuko buri ico rukora kuko buri ico rukora mugabo mu by'ukuri ntibari bategereje kubura ico bakora kuko imana irema umuntu mw'itanguriro imana irema adamu na eva yabahaye itongo ngo baririme bisigura ngo umuntu wese uko ameze kose aba afise ubushobozi butuma ashobora kwibeshaho kuko nta n'umwe ariho kugira akorere uwundi hanyuma ahejeje gukora azanire uwundi ngo nuko yateze amashi yamweretse ko acafuye cyangwa agize gute umuntu wese ategerezwa wenyine kwironderamo akazi ego mbega ngarutse kuri bantaho nikora bantaho nikora ni abakene canke abakene bose nibo bantaho nikora nsiguye gato nk'ubu tuvuze nk'urwaruka runwa ibiyayuramutwe hano mu gisagara ca bujumbura cyangwa mu ntara zo hagati mu gihugu ni ba ntaho nikora ariko n'abakene nicyo bituma mbagije itandukaniro ntaho nikora niwe mukene umukene wese cyangwa ntaho nikora abo bana bari mu rumogi kenshi baba bari bava no mu miryango ikitse yifashe imeze neza mugabo kubera yuko bashitse mu gihe bari mu bintu badashobora kwikura mu by'ukuri baba babaye ba ntaho nikora hariho ubutandukane hagati y'amajambo abiri nagira nongere ko irindi rya gatatu uretse bantawe abakene bantawe nikora hari undi mugwi wa gatatu je nokwita abatindi ni ijambo ry'ikirundi abakene novuga ni twese burya nta muntu afise byose bavuga ati kera baravuga bati n'umwami yaratiye urushinge yarabaye umukene hanyuma aragenda atira urushinge barari umuhano kuvuga muri icyo gihe umwami yari umukene hari ikintu yakeneye hari ikintu ukena ku munsi ukakirondera ukakironka twese rero turabakene hariho bantaho nikora bantaho nikora ni uwo muntu yabuze umufasha arashobora kuba ari umutamakazi ashaje cyangwa umutama atagishobora gukora cyangwa atafise abamufasha atawuri hafi ngo amufashe uwo ni ntaho nikora cyangwa arashobora kuba ari umwana w'imfubyi adafise ababyeyi cyangwa akaba ari umupfakazi uwo ni ntaho nikora hanyuma hakabaho uwundi mugwi novuga nti w'abatindi ni ukuvuga arashobora kuba ari umuntu afise abantu wanashaka afise ibintu ariko ugasanga arabuze ubwenge bwo gukoresha ibyo bintu cyangwa akaba ari umukene cyangwa akaba ari ntaho nikora ariko akaba abuze ubwenge bwo kuva hahandi akibona ruhebwa akibona yuko byose atakazoza ntajye no ku ishuri ntagire icyaha iminwe agahita avuga ati reka nigire mu nzoga nigire mu rumogi karabaye uwo rero aba ari mu nzira y'ubutindi aba ari ubukene bwakubise ko ntaho nikora hanyuma ntagire n'ubwenge bwo kubivamo uwo rero n'umutinde kuko ejo ntahafise umukene arabuvamo ntaho nikora ejo arashobora kugira icyo yikora ko umufashije agira ati ntaho nikora ukamufasha ukamuduza agatonyi akajya afata inzira y'iterambere hahandi akahava ariko umutindi naho umufasha naho umufasha ukamuhuta urwego urira ko ugenda ushyira hajya ntabishobora usanga ari atahumfatwa uwo rero abo bantu baragora kuko umuntu uramufasha kugira ngo atere intambwe niyo abashinwa ntihakwigisha umuntu hakumuha urufi wamwigisha kuroba mu majambo make muri ko mugwana n'abo bantu aho nikora mugabo abo batindi uwo mugwi w'abatindi numva ari nawo ushobora kurimwo benshi dushobora kuba tunabona ugoye numva umenga ufise n'ingorane zo mu mutwe kuruta nk'uko mwabivuze aba hari icyo tubafashisha ni uko ni giki ni ukumenya inzira y'imana iyo batayimenye ngo babone umuco wumve rwa rukundo rw'imana ntibabona n'urukundo rw'abantu ko babakunda nicyo gituma aguma acokera naho wamufasha naho wakora ibishoboka byose urashobora no kumuha inzu ejo ugasanga yayiriye
leta iraherutse gufata ingingo yo kwirukana mu gisagara cya bujumbura bamwe mu banyagihugu basanzwe babeshejweho no gusega cyangwa n'abafite n'izo ngeso mbi ariko basa n'abayerera hano mu gisagara cya bujumbura ngo basubire mu ntara baje bavamo abo bantu ubwo ntibari muri uwo mugwi muri ko muravuga batindi ko byabananiye ingene bashobora kubaho hano mu gisagara cya bujumbura je ngomba ngarukana ikibazo ku mupfasoni oda nd'umwami aba baravuga ko bababwira ijambo ry'imana namwe niko mubibona nicyo gikwiriye kuri bo
kuko bibiliya iravuga ngo abantu banjirishwe no kutamenya kubera kutamenya kutaja muri ayo mashengero yego wamaze gushika mu shengero waba yakize ashobora kuba ari mu ibarabara bitewe n'ingorane nyinshi je nama ntago akarorero k'umwana nigeze gufasha nigeze gufasha asanga iwabo baratunze byagenze gute uwo mwana yari mu ibarabara afite imyaka ine hama aragwara turamutahana muhira tumutahanye muhira amaze gukira dushaka kumugumya kuko tutashobora kumusubiza mu ibarabara mbwa amaze kurabuka akavuga twamubajije iyo ava tubwira iwabo dushaka kumugumya yavuga ati jesi nshaka ngaha tuti kubera iki je nshaka mu ibarabara mw'ibarabara hari iki hari amafaranga mugabo tumushikanye iwabo twasanze iyo miryango itunze twasanze bafise butiki bafise ibintu bagana papa uwo mwana ari umufonkisiyoneri mama wacu aravuga ati erega jene aragowe abana banje b'abahungu ni batanu uyu niwe yamuherereze bose bari mw'ibarabara urumva ko nk'icyo mu by'ukuri icyo ni ikibazo cy'ishengero uyu muntu afise ikibazo cy'impwemu hari ikintu abana bahunga muri iyo nzu ntitwashoboye kucinjiramo ngo tukibaze mugabo ubyiyumviriye ucunze ikibazo cy'impwemu mushatse kuvuga iki ni ukumenya imana cyangwa je ndibaza ko abantu bashobora kuba baragendeye mu bintu by'ubupfumu nico niyumviriye bigatuma iyo nzu abana bayihunga bumva ko burya abana bafise ibintu bumva leta rero ibyifatemo gute leta iriko irababwira yuko bakwiriye kuva mu mabarabara yarabahaye itegeko ryo kuva mu mabarabara bakasubira muhira mu mihana y'amamuko yabo ni kuvuga igire gute ibanze babwire iryo jambo ry'imana ribahiye bahindure cyane urumva ni ukuvuga ngo leta yonyine ntiyobishobora kuko leta irafise uburyo bubafasha mu bifadika ariko niba hari ibyo twako turavuga by'ikibazo cy'impwemu icyo ni ishengero amashyirahamwe nayo akaza yunganira abo bantu babiri
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ego musenyeri eraste bigirimana ni umwe mu barongoye amasengero ngira ngo icyo kibazo murafise ingene mugikora na, na leta muramaze kwicara hamwe mukakivuganako mwebwe mukafasha muri ubwo buryo bw'impwemu abandi nabo e, leta nimba ari uburyo bugaragara bw'ico bakwiriye gukora ikagira icyo ibivuzeko iki kibazo ni kibazo kinini cyane leta yonyene itokwishoboza canke amashengero yonyene atokwishoboza kuko ni ikibazo usanga kigoye kandi cyagutse kuko nk'uko oda yabivuze abo bantu bari mu ibarabara bafise imvo zitandukanye umwe wese arafise igituma kandi ibyo bituma ntibisa leta yoshobora gukorana n'amashengero iruhande hakabaho nabo nokwita bamwe ba abapsikologe bakaba hafi kugira ngo abitaho inyifato inyifato z'abantu ishengero hama na leta tukaja hamwe hanyuma tukaraba abantu ku migwi ku migwi hanyuma abo bantu bakamenyekana iyo baje bava n'ukugene baje ariyo baje ari abana ubu ubu ari abagabo cyangwa usanga ari inkumi mu minsi iza tuzaza tubona abagabo ubwanwa n'ubu bariho bariho yakuriye mu ibarabara ni aba basanzwe badufasha imiduga aho ihagarara n'ibindi bikorwa bimwe bimwe byo mu ibarabara nyine abakuriye urumva ubu bakivuga ngo abana bo mu ibarabara bavuga bati abantu bari mu ibarabara mu minsi iheze kera twumva ngo abana bo mu ibarabara uno munsi ni abantu bakuze bari mu ibarabara abo bakuze rero nibo bashobora kwega n'abana b'abana bakaza nabo nyine bakurikira ubwo buzima bwo mu ibarabara rero ni ikibazo kinininya bagaca bahandura n'ingeso mbi ingeso mbi zikomeye mu minsi tuzoza tubona imiryango iri mu ibarabara umugabo n'umukenyezi n'umwana bari mu ibarabara bakuriye mu ibarabara bubakiye mu ibarabara bavukiye mu ibarabara rero ni ikibazo kinininya cyane bitarate bakwiye kwicarirwa vuba umwe wese akamenyekana iyo yajya ava icyamuzanye igihe yaziye kubaterura ikivungu umuntu akabatwara sindiko ndabigwanya cyane ariko nubwo nti bobanza tukabyicarira tukamenya umuntu uko yaje icyamuzanye aho yajya ava hanyuma iruhande ya ya migwi itatu navuze n'imiryango y'abo bantu kuko muri mu isi nta muntu abaho adafite iyo yavuye atagira igisanira agaca aba umugwi ugira kane tukajya dukorana n'iyo yajya ava tukaraba wa muntu uburyo tumufasha kandi cyane cyane tukabereka urukundo tukabereka urukundo igihe cyose tutazobereka urwo rukundo nicyo gituma ishengero riteza kuzamwo bakabereka urukundo bakabumviriza bakabafasha tukabasengera muri icyo gihe rero leta idushobora gukura aba bantu mu ibarabara bajya mu miryango babeho neza bagire ubuzima bwiza batunge batunganirwe rero ni igikorwa twakoreranira twese yego ndumva hacyo mwagira mwongereko yego ibyo musenyeri avuze kirakomeye cyane ni ugukorera sineriji mu runani niho nehemiya ariko arubaka amarembo yasambutse y'irusaremu yaravuze ati mbwira abakuru n'abaganza ntigikorwa cyacu ni kinini kigera kure ariko abantu barasanzaye by'ukuri iki gikorwa abantu bariko baragikora kandi urabona ko ari inkoramutima kibabaje abantu bose bose barakibona kandi umuntu wese ariko aragerageza ahari ariko ingufu zimwe zikiri hariya izindi ziri hariya ziri hariya atakwegerana no kwegeranya ibyiyumviro iki kibazo kiragoye kandi ikibazo kiva kure cyane umwibuke yuko abo bantu bakomeretse nta kuntu umuntu abashobora kumara imyaka ine mu ibarabara kandi ndagira imyaka mirongo ibiri uwo muntu yuzuye umururazi yarakomeretse ntiyigeze aronka muremama yaragwaye akibako ariba bagakubita afise umururazi arara nabi arya nabi uyu muntu aba afise umururazi n'ibikomere ngira nibyo bibatuma baca baja kudandaza umubiri ku bigemande nabo bakaja mu rumogi nk'imisore nabyo nyine nabyo nyine habaho gusa no kwiheba kandi iyi ni ingorane nasanze irimo muri ibyo bintu by'abana bamwe barabara kubera yuko amashyirahamwe cyangwa bafasha nk'aba musenyeri usanga atakuvugana atarutonde ataha abantu banditswe ngo bamenyane usanga bigoye cyane ku buryo usanga umwana umwe arya kwa musenyeri uyundi akarya mu ishyirahamwe runaka ubundi akajya ugasanga abo bantu bariko bagira ingufu nyinshi bariko basohora uburyo bwinshi mbwa bakabasohora ku mwana umwe kubera kutamenya kuko hariho umwana umwe we aguma aboneka aguma aboneka muri ayo mashyirahamwe rero birasaba nicyo twari ko turavuga ngo tuti birasaba ko habaho gukorana ni ukuvuga ngo mu nzego
ubwo rwego rwo kuvugiramo mbega ninde azoserukira abarongoye amadini ubwo rwego rusanzwe ruhari ubwo abarongoye amadini basanzwe bavugiramo cyane ni uruzoshigwaho hama rukaja kurondera leta rukavuga ati tugomba dukemura ibibazo bimeze gute mwebwe mwaserukiye isengero hano murakoze nibaza ko hariho ubushikiranganji bwitaho bantu nikora batishoboye ubwo bushikiranganji cyifuzo ngira ngo bakoranye mu ntwaro yo hagati mu gihugu leta ikaraba ubugene yodutuma ko tugakorana tugatanga ibyiyumviro tugaturaba ubugene twakorera hamwe mu bisanzwe turakora ariko ingorane umwe wese usanga akora ukwiwe undi agakora ukwiwe ingufu ziratatanye rero nibaza yuko hamwe leta kandi irabishoboye ikadushyira hamwe abanyamadini amashengero tukigira ikibazo hamwe hanyuma tugakora sineriji tugashyiraho mbere umugwi ngo bikurikirana nibaza yuko iki kibazo mu maguru mashya cyokemuka
nuko rero akaba ari no ngaha duce dusozera ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana agahindukire ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika yakoze innocent kimenyi na ingenieur bari kumwe diane nahazwe zosubira kuba ndyohewe ndi kumwe namwe ejo nkaho twatanguriye mwirigwane n'imana